iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki- umunsi wa gatanu nako itariki zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane tangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga tubategurira tukabashikiriza buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatanu tubibutse ko tubashikiriza ikiganiro cyerekeye ubuzima canke amagara y'abakenyezi n'abigeme uno munsi turihweza amajambo amwe amwe akoreshwa mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda no mu mico yayo ashobora kuba arimwo ikumira canke ukudaha agaciro igitsina gore ayo majambo i- n'iyo migani niyihe ayahari hokorwa iki kugira tuvavanure nayo umukenyezi n'umwigeme ahabwe agaciro yumve ko akunzwe mu kibano nk'abandi kazi rero mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kw'iki kibazo c'uyu munsi turabahaye ikaze mu kiganiro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga abatari bake harimo abakunzi b'ijwi rya amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda atubaka umwigeme n'umukenyezi amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko by'ukuri yumvikanamwo ikumirwa canke ukudaha agaciro abafise igitsina gore imwe muri ayo majambo ha- atari make n'imigani yashikirijwe ku rubuga rwacu rwa facebook turaza kuyihweza rero kuri iki kibazo twatumiye madame nyamushigwa lidwina yize akongera agakora ubushakashatsi ku bijyanye n'akahise k'igihugu cy'u burundi ni umwanditsi akaba aheruka gusohora igice cya mbere cy'ibitabo yise iwacu burundi aho avugamwo ibijyanye n'amajambo avugwa mu mamanza ako- amajambo ah, avugwa mu mamanza ah, ako- mu bijyanye n'ibikorwa mu buzima bwa misi yose nko ku- nko ku- u- kugira ubugeni u- kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye imana Ah, madame lidwine yarakoze mu bushikiranganji murantunga yarakoze mu bushikiranganji bujejwe urwaruka inkino n'imico kama aho yari umuvugizi wabwo ubu arongoye akongera agaserukira imbere y'amategeko ishure ry'intango ah, bita primaire Ah, madame rero nyamushigwa lidwine agiye kudufasha kumenya kahise kamwe muri ayo majambo n'iyo migani kugira ngo dutegere bimwe mu bivugwamwo bamwe bashobora kuba babona yuko ah, kumbure harimo ikumirwa abandi bakavuga ati byagenze uku n'uku n'uku ni uku byatanguye adufashe kumva kahise kamwe muri ayo majambo ashobora kuba arimwo akabazo amwe muri aya majambo rero nk'uko twabivuze twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa facebook reka dusome amwe muri yo mbere yuko dutangura ikiganiro hariho irya mbere rivuga ngo umukobwa si umwana Ah, irindi rivuga ngo umukobwa na karago k'abaraye Ah, uruvuze umugore ruvuga umuhoro umugabo umwe agegwa kuri nyina amazi abaye make ahebegwa imfizi nta nkokokazi ibika isake zihari umugore umwe ni nyoko ingabo y'umugore iragushora ntigukura harimo n'ayandi menshi rero ku rubuga rwacu rwa facebook dushobora kuza kwihweza ah, n'abandi murashobora gushikiriza ayandi majambo cyangwa iyindi migani mubona yuko ijanye n'ikiganiro cy'uyu munsi tubahaye ikaze rero n'abafise ibibazo n'ivyiyumviro turabahaye ikaze nimero yacu ni yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero yacu ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe murashobora kutwakura tukabahamagara mugaterera reka rero twakire umutumire wacu nk'uko twabivuze ni madame nyamushigwa lidwine ndabahaye ikaze madame murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe
Eh, murakoze namwe kuntumira muri kino kiyago canyu Mm. twizere ko mutwumva neza turumva ko mu burundi hariho imvura nyinshi muratwumva neza
Eh, ndabumva Eh, ni byiza cyane nk'uko mwabyumvise madame mwaragize ubushakashatsi bwinshi ku bijyanye n'akahise k'igihugu amajambo avugwa mu mico n'ururimi rw'ikirundi Ah, iki kibazo ah, c'amajambo amwe amwe avugwa abantu mubona babyitayeho cyane ku bijyanye n'ibivugwa bishobora kuba bikumira ab'igitsina gore
kuvyitaho sinobivuga cane kuko ubu mbona benshi basa n'abiyambura imigenzo y'ikirundi ngira bibaza ko ariho gutera imbere Eh, sinovuga rwose yuko bayitaho ayo majambo Mm, aravugwa ariko ntavugwa na benshi mhm, ndakwirikirwa na benshi mm.
Eh, bumva baramaze kubona ko basa n'abarenganijwe muri bene ayo majambo mhm, kuko hambere hahise umugore yari afise n'ibibanza adashobora kwicaramwo Oh, yari afise ahantu abwirizwa kuguma yari afise ibyo yitwararika kuruta ibindi acaguma muri ibyo mugabo ubu rero aho baboneye ko afise icyo ashoboye afise icyo ashobora na cane cane ubu bahurira mu mashure bakabona bize bimwe bakabona mu ishure nta kibakumiriye Mhm.
bagira bati reka tuduge kandi twihute Mm.
ukazosanga hari n'abashobora no kurengana kare akarimbi kuko bagomba kwihuta ngo bashikire ibyo bari barakuwemo Mm. abakiyakoresha bobo baracabona yuko ari bisanzwe canke babona yuko ariko ibintu bigomba ku- kubandanya bime- bimeze canke ku bwawe Aba- aba Abagi- abagira abaserekirare oya abagikoresha ayo majambo abagikoresha iyo migani nabakibona kuri we kuri mwebwe nabakibona yuko ari bisanzwe canke ari uko eh, bikwiye kumera uko biri
Eh, ntibabibona kumwe babibona kumwe bamwe barabishigikira bagira bati "Eh, ni uko nyine ni uko bigenda kuko niwafikira ibindi uhava wibagira ibyo ujejwe Mm.
hanyuma ugasanga eh, ubu u- hari ukwiruka cyane Mhm.
hari n'ukutabanza gutohoza hari n'ubona ko bica bigorana kubaka mu rugo Mhm.
agaca agira ati bivuye hahandi bivuye hahandi bagomba kudukura ku byo twamanye hanyuma ugasanga sinovuga ko bifite ingendo nziza Mm.
byoba byiza bicaye hasi bakigenzura bakabibona mbega ibyo dutegerejwe ni ibihe Mhm.
ibyo tubujijwe ni ibihe kandi ibyo babujijwe sinibaza ko ari byinshi cyane kuko uh, mu kwiyumvira mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro byabo nico kimwe rwose n'abantu b'abagabo Mm.
nico kimwe Eh, ku bavuga none tu- dufate akarorero hama u- udufashe kandi cane cane n'ugwaruka gutegera amwe muri aya majambo dushobora kuba tw- twavuze bamwe babona yuko koko ari ikumira kuri abo bavuga ko eh, bagiye gukugwa eh, ku vyo bamyemwo canke eh, kuna kuriya ijambo rya mbere twavuze eh, canke umugani wa mbere twavuze uvuga ngo umukobwa si umwana iryo ryoryo ryoba ryavuye kuki vyagenze gute kugira ngo abantu batangure kuvuga ngo umukobwa si umwana
umukobwa si umwana aho bagikuye urabona umukobwa arakura agera mu bigero akajya kubaka ntiyubakira iwabo yubakira ahandi Eh, umuntu naho yoba yarabyaye abana bagashika cumi Mhm.
arasigara wenyene nta muntu n'umwe baba bakiri kumwe kuko ba bakobwa bose baragiye kubaka bagenda ahandi bamuta wenyene uwo mubyeyi asigara wenyene rero aho si umwana si umwana kuko umwana ni uzoguma iruhande Mm.
ikindi kigira kabiri azobyara abana bazokwitirirwa umuryango w'iwabo wo kwa se urumva birakomeye uzomenga nta mwana n'umwe yabyaye uzomengo n'abo yabyaye si abiwe kuko bagiye ahandi bagwiza imiryango y'ahandi Ni- ni- na- naho byavuye ba- ko bamwita ngo umukobwa si umwana ngo ni akarango k'abaraye Eh, afise eh, kuri icyo nyine duhereye kuri icyo nacyo nyine kivuga ngo ni akarago k'abaraye turi ko turagerageza ah, ah, twiga ayo majambo cyangwa iyo migani aho yavuye Re- reka twumvirize n'icyo cya kabiri uvuze umukobwa ngo ni akarago k'abaraye ku bakiri bato bashobora kuba batanategera ibyo ari byo ibyo byo byo byo bari bike
akarago k'abaraye urazi uwo mukobwa akiri muhiri iwabo akora byinshi cyane byiza cyane bifasha mu rugo uhashyitse ukabona ko ari- urugo rurimo abantu baru- barufashe neza nabaraye kuko icyo gihe bariho iruhuko ni byiza mugabo agiye birahera urazi birahera birahera rero abo baraye nabaraye icyo gihe yari ahari n'abo yasasira n'abo yagaburira bamusanzaho hanyuma yahagera ko agenda ahandi aca agenda kubikorera ahandi n'akarago k'abaraye Na- urumva asaba azohaguma Eh, Mm, ariko ntibitegeretse neza Ak- kuba kuba akarago k'umuntu yaraye umuntu yabisigura neza gute
kuba akarago k'umuntu yaraye Mm,
urazi umuntu yaraye baramusasira Mhm.
nibyo mhm, kandi basasa ikirago mhm, icyo kirago baragisasa ni wa mukobwa asasa niwe af- agaburira wa muntu araye mhm, nyamuntu ntazohaguma azoca agenda mm.
ariko uzogaruka agasanga yagiye Mhm.
ibyo ntabyo azoronka urantegera ntabyo azo- araraye gusa si uzogumaho nicyo bivuga nicyo bisigura Mm.
Eh, nizere ko abariko baratwumva bategera neza Eh, hariyo n'ayandi eh, hariho majambo uwundi ashobora kuba azi iyindi nsiguro Mhm.
n'akarago Mm.
abarayi uwo munsi ahari niwe karago niwe Nibo aza ba- kubarondera aho baryama niwe aza kubagaburira erega ntibivuga byinshi byo ntibivuga byose Mm.
ni ukuvuga bifasha uwo muntu yaje nyamukobwa ari hakiri Mm.
muga niyamara kugenda Mhm.
ah, azobitwara ahandi Mm.
ibyo birago azoja kubisasa ahandi none ndakubaze warare uno munsi aho hantu yarakihari Mm.
ntari byiza kuko niyagenda Mhm.
abitu- agenda bijanye Mm.
kuko azobikorera hariya icyo kirago naco urazi ko kitaramba icyo kirago ntikiramba ntikigumaho Mhm.
n'akarago k'abarayi Mm.
si akarago k'abazogumaho k'abazoba muri uwo muryango k'abazoja baraza muri uwo muryango n'akarago k'abarayi Mm. ego hariho n'ayandi majambo menshi kumbure kuri facebook yacu harimwo n'ay'abanyarwanda sinzi ko kumbure ushobora kuyamenya cyangwa kutayamenya ariko hariho uwavuze ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro iryo sinzi ko hari ikintu cyangwa ikintu umugore Mm. uruvuze um- uruvuze umugore uruvuze umugore ruvuga umuhoro
eh, uruvuze umugore Mm, uwo mugore mhm, uruvuze umugore mhm, umuhora umuhora urazi ko ari inzira iva mu rugo sibyo mhm, inzira iva muri urwo rugo uvuze umugore aba ariko ara- ara- aravuga ikintu kiri- kirenganira kitahaguma uruvuze umugore Mm.
ururimi ruvuze umugore mhm, nyamugore ntahaguma Mm.
uwo muhora ni inzira bacamo Mm.
ikintu kiriko kiragenda si ikintu kihaguma ni ukuvuga ko atari ikintu ni ukuvuga ko coba bivuga ko ari ikintu kidahambaye kidakwiye gufatwa nka nkama cyane.
ikintu kidaha oya no kuvuga ko kuvuga ko ari ikintu ki- kidomugumiraho n'umuhora n'inzira Mhm, Eh, eh, si ikintu kidohaguma na gatoya kirafite icyo gipfana n'icyo n'uwo mugani w'ikirundi mm, Ni- n'inzira inzira umuhora n'inzira umuhora ni aho abantu baca mu kugira bashike mu rugo aho inka zica kugira zishike mu rugo Eh, si ikintu kigumizaho abantu none wumva- Kirafite numva- icyo wumva ari gipfana.
ikintu ciza none
Niki- uruvuga umugore ni ukuvuga uzovuga hama bihere ihere ntibiguha Ntacyo umwanya bizoshikako.
wo kuzoga urabibona Mm.
Ah.
ni ukuvuga ko ata- ntibiguha umwanya wo kuzoga urabibona urazi umukobwa arihuta Mm.
murabye akiri mutoyi yavutse ariko arakura usanga ari umwa- ari umuhora u- u- u- inzira urumva inzira nayo i- irakingira abantu irabereka aho baca bakagenda uwo- iyo mu- iyo muhora ukora iki U- ufise ikibanza uha abantu bakirenganira Mm. hariho n'ayandi tuza kugerageza ku- ku- ku- ku- gusobanura ariko reka duhe akanya abanywanyi b'ijwi rya amerika nabo nyine batangure bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo duhere ku witwa jerome mwiriwe neza jerome halo jerome mwiriwe uraho neza Ndabumva.
Mm. jerome duhamagaye uri hehe Eh, ndi i kigali Eh, kigali mu rwanda duga ku ijambo Eh, ngo narigira mvuge kuri iryo jambo avuze ngo o, a- ni umukobwa ni akarago k'abaraye Mhm.
akarago k'abaraye ni ni ukuvuga ngo ni uwuhari ariko atazahahora Mhm.
Eh, ni uwuhari atazahahora ni ukuvuga ngo ibyo akora byose abikora muri ako kanya ariko ari uzahasiga akagenda akaja ahandi niko karago k'abaraye Mm.
Eh, je niko mbyumva Mm. hari ayandi majambo none ku ku bwawe mu rurimi rw'ikinyarwanda ko nabonye menshi bashikirije ku rubuga rwa facebook ubona yuko yoba harimo uh, kudaha agaciro umukenyezi cyangwa umwigeme kuri wewe
Eh, ni ukuvuga ngo nta gaciro bamuha ari nayo mpamvu havutse biriya byo kuvuga ngo ba- mbe- biriya byo kugabana ubutaka uraruzi ko ubu basigaye babaha ubutaka Mhm.
bari babakuye ku mubare w'abantu bahaguma kugira ngo batagabana ku bijyanye ni- nu- nu- n'ubutaka Mm.
Eh, bivuga ngo rero yari umuntu atabarwa mu rugo iwabo Mhm.
ari umuntu abu- abu- uko byagenda kose buca akaba yagenda mu rundi rugo akaba atari uwaho atahabazwa atahaba- ata- batahamubara Mm. iryo ni ikumira kuko Eh.
hari aba- hariyo abaguma mu rugo ugasanga ntibagiye kubaka bo biki- Ah, bo ni ibyo ntabwo ari ikumira kuguma mu rugo bataja kubaka ni ukuvuga ngo aba yagumiwe Mm.
Eh, ubu ni nk'impanuka iba yamubayeho yo kutashaka ubundi aba yagenewe kuba yasohoka akaba yagenda Mhm. Mhm.
Eh, urakoze cyane jerome eh, bwo murakoze namwe murakoze murakoze radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga turi ko turihweza ibijyanye n'amajambo cyangwa imigani yoba idashigikira ah, yoba ari ah, idaku- ari amajambo akumira umukenyezi cyangwa umwigeme ah, amajambo atubaka ah, atari make twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa facebook ah, turi ko turayihweza ah, tu- tugerageza gutegera amamoko yayo aho aturuka n'icyo yasigura muri kahise k'igihugu umutumire wacu ni madame nyamushigwa lidwina ah, akaba yize yongera akora ubushakashatsi ku bijyanye n'akahise k'igihugu cy'u burundi ni umwanditsi w'ibitabo Ah, igitabo kimwe aheruka kwandika cyitwa iwacu i burundi ariko aradufasha gusobanukirwa amwe muri ayo majambo Eh, madame lidwina hariho iyandi majambo tubona ku rubuga rwacu rwa facebook Ah, irindi rivuga ngo amazi abaye make aheb- ah, aheberwa imfizi Ah, ibyo byo byo bisigura iki
icyo bisigura Mm, ni uko ayo mazi make ru- wa wundi wa mwana azoguma iwabo akubahiriza umuryango w'iwabo akabyara abana bakitiriga uwo muryango w'iwabo aguma akundwa cyane ntibomuheba uwo mukobwa arashobora no kurara ubusa yoshobora no kwiriga ubusa mugabo bafashe wa mwana azobakira umara mu muryango kuko naho eh, yo yo Am- yogenda ahandi abana biwe bara- barabura iyo muryango mugabo wa mukobwa womenga n'umuhita umenga n'uriko aragenda umengo ntaco azofasha umuryango nakubwiye nti nuwogira abakobwa icumi mhm, usanga mu muryango iw- aho yubatse twa hari utwa n'ufise umwana w'umuhungu umwe mm, urandegera mhm, uwo mwana w'umuhungu umwe azobyara abana baba b'uwo muryango mugabo ba bakobwa cumi azogenda ahandi babyara abana b'uwundi muryango bakorera uwo muryango bakuze uwo muryango ariko wa wundi w'abana cumi eh, eh, eh, wa- wa wundi w'umwana umwe ntazobyara umuhungu umwe nkawe cyangwa akabyara babiri batatu azoba yaguye umuryango none rero icyo ayo mazi mu- urabizi inyota irababaza Mhm.
inyota irababaza rero bashaka ko ari we bahebera kuva kera n'ijambo ryashyikirizwa n'umwana w'umuhungu n'aho agira abashyiki be batanu akaba ari umwe eh, aca abona ko abaruta menga Mm.
niwe abagaba menga niwe ashoboye byose Mm.
rero baca bubahiriza wa wundi azobona ko ari nyene urugo samuragwa atazo aba- aba- abavyeyi biwe bazoba bari n'ico bafise gusumba abandi Mm. nk'uko babivuze i- i- inyota irababaza urumva ko ah, twumva ko icyo kintu ari ikintu coba ari cyo kuvavandura naco kuko ibintu birahinduka ubunye abakobwa bamwe bamwe bashobora kuba batubaka nk'uko imiryango ishobora kubibona rero nabo urumva ntiboca bicwa n'iyo nyota y'uko utagira ico bahabwa ngo ni ukubera ari abakobwa
na uwo mugani waciwe kera Mm.
ubu rero n'ibindi Mhm. iyo bayiko ariko kandi n'ubu Mhm.
utagiye kubaka akaguma muhiri wabo Mhm.
ntibiboneka neza uwo mengo yarabuze mengo we ntameze nk'abandi uri kuranezeza Mm.
utumengo eh, eh, yarabuze icyari kumutuma agenda ahandi kandi nicyo gitangaje rero Mm.
urumva uwo mukobwa n'aho azohaguma azogenda se ntaco azosigaho Mm.
azogumaho igihe kiyeza apfe canke agenda ahandi nta mwana azobyara ngo amuzane kuba uw'uwo muryango Mm.
azomubyara amuzane ace yitwa umuryango w'iyo yamukuye ku mugabo yamukuye si uw'uyo muryango yavutsemo Mm.
aho rero niho baguma bahahaza wa mukobwa atarongowe canke yarongowe kuko ngo ntaco azanira umuryango yavutsemo Mm.
arawubahiriza cyane iyo akiri iwabo arawufasha mu bintu byose hakaba heza akarima agatungisha ababyeyi biwe mugabo batanguye gukura baca batangura kubona yatebye kugenda yabuze iyo aja yabuze uwu- uwu- uwu- umukunda Mhm.
kandi n'aho azogenda ntazoba uwacu azoza nk'umu- nk'inshuti urumva inshuti n'umwana yahavutse si cyo kimwe biratandukanye Mm.
azoza nk'inshuti eh.
Mm. ariko nk'uko twavuze ibintu bigenda birahinduka umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa eh, aravugwa yuko bafise ubushobozi bumwe n'ubwenge bumwe Eh, ni ni imwe mu majambo akwiye kuvavanurwa nayo kuko tuvuze yuko yohebegwa imfizi ni ukuvuga yuko abana b'abahungu bonyine aribo bobandanya guhabwa uburyo mu muryango Eh, ivyonye iryo jambo kumbure canke uwo mugani si umwe mu- muyikwiye kuhava burundu
kuhava ku kintu cabaye mm, hariho ukuntu bavuga bati imico kama kama n'ikintu kitavaho byose birabera mugabo ikintu kama nicaho nyene kurandura ayo majambo ngo ahave biragoye kubikura abaza amategeko agaca agira ati uwo mwana w'umukobwa yabyaye abana azokwitirirwa kwa se w'uwo mukobwa kuzoba umuryango wa se w'umukobwa ntimwibaza ngo coba ikibazo coroshe nticoba coroshe na gatoya coba ari ikibazo kigoye kugikuramwo gukuramwo ikintu camye ari kama mu burundi ari uko bari barabitegereye ari uko bari barabonye hagomba kuba ibyigwa bihambaye bocamwo bakagira bati ubwenge ni bumwe mu ishuri barigana kandi bashaka n'abakobwa barafise barafise kumenya neza ibyigwa bize bigana n'abahungu bakabarusha bakabasiga hariya mugabo guhindukiza iyo migani kama ntibyoroshe ndakubwiye nti muri iki gihe Mm.
ntibihera ntibihera ngo biherengetere twese turi abana twese twavutse aha turavukana twarize dufite impapuro z'umutsindo zingana mugabo ntibikunda Mm. ariko Imyaka kandi mu- ishize bari batanguye ibintu byo kugira ngo abana bagabure byose bakwize byose Mm.
narabonye ko ari ikibazo cari ko kiravunga abantu bamwe bakabyemera abandi bakabyanka gucanga imiryango ntibikunda mugabo ikintu kiriho ubu umaze kubona mu bantu benshi kandi ni imana yarakoze ko yabitunganije ufite abakobwa gusa atamuhungu n'umwe wabyaye Mhm.
baraza bagatorana kwa se Mm.
ibyo barabigira Yego.
Na- abo abo- kare umuntu adafite abana abana b'abahungu akagira abakobwa gusa baragenda hakazotorana abana b'uwo bavukana n'uwo mugabo Mm.
uranegeye Yego.
uwo bavukana n'uwo mugabo akaba ari bo bene iryo tongo Ata- mm.
n'inka zihasigaye mugabo ubu siko bikigenda Mhm.
ubu ndabona ko umu- nibaza ko n'ibindi bizohava bihinduka Mm.
urabona ko umuntu yabyaye abakobwa gusa baratorana abana babo- b'abo bakobwa baraza bagatorana Mhm.
akaba ari iwabo rikaba ritongo risigasiye ikuru Mm.
ariko mu mitima y'abantu iyo muriko murayaga ndakunda kuyaga n'abantu baho hambere Mhm.
usanga bababaye batabishaka nti- kubera leta yarabubahirije umuntu itongo n'iyiwe n'abana biwe baba abakobwa baba abahungu ariko ntiba- mu mutima wabo muri ko murayaga urumva ko atanejewe nta bana nabyaye mugabo ubu kubera basigaye bagenda bagatorana kwa ba sekuru babyara ba nyina ubu ubu icyo nabonye ko cyubahirijwe Mm.
narabonye ko cyubahirijwe Mm.
umuntu araheza akahazana abana biwe akaba ari bo bazoba muri iryo tongo ryaze ryaze ari umukobwa yarongowe ahandi Mm. yego n- ndumva ko ariko binameze ni naba ntihenze no mu gihugu cy'u rwanda ni uko nyine n'abakobwa nabo nyine baratorana ariko tugarutse ku cyo mwavuze ku bijyanye n'ibyiyumviro canke uko imico kama imeze ishobora kuba igoye kugongora mu gihe hoba harimo akantu kata- katameze neza canke ka- katubaka hariho nk'umwebwe muri muri abayobozi b'amashure hoba harimwo uburyo bwo kugongora ayo majambo amwe amwe atubaka mu bitabo mu nyigisho kugira ngo abana bo muri kazoza bazotegera ibintu ukuntu biri ah, bitari mu, mu mico kama ikumira umwe canke uwundi mu bitabo by'amashure nk'ayo majambo canke iyo migani iracarimwo muri iki gihe canke bagenda barayikuramo
ngira ndakubwire mu- mu bandika amajambo ibyo bandika cyane babizi iminsi woba warahamaze nta bitabo biriho gushika n'uyu munsi byinshi bi- binjira mu nimatima y'ibyo y'iyo miga- y'iyo migenzo y'ikirundi ntabwo ariho bandika abize bigumira mu bintu byo hejuru yewe nta gitabo ndabona nshobora gusohoka mu ishuri cyo guhindura imigigwa n'imigenzo y'ikirundi ngo ibe nk'uko abantu babi- bayifuza nakubwiye ko higeze kuba ikiba- ikibazo cy'uko eh, abakobwa batorana iwabo hamwe na basaza babo cyaratera imbere leta ukumva hirya bavugiye hirya hino bavugiye yewe narakora muri bene ibyo bintu na cyane cyane mu bintu byerekeye urwego rw'abashingantahe Eh, ntibyari cyo kimwe n'ibyo ntibyari cyo kimwe n'ibyo ariko birafite icyo bisana usanga umwigeme aracaboshe nuko nabisanze niko akubarira nuko nabisanze mugabo ugenda akemanga akajya imbere akavuga ati bibwirizwa kumera uku ntabwo turabona babihawe ntabwo ndabona kumbure bo baba bariko barabisharija kenshi keyo ngo ndaba- ndababaze ntabariho nabo mbona ariko na kumbure eh, bizosohoka ejo canke hirya y'ejo mhm.
mugabo ibyo ukuvyibaza naje ndavyibaza gatangira nti reka ndindire ndabe ko jewe mfise ivyo nandika nashize kuri uwo- ku rutonde rw'ivyo nzokwandika ico gitabo nacici iwacu i burundi kizobamwo inshuro i- i- ivyegeranyo ibitabo bine ndabishiramwo ko sindaraba ivyerekeye imiryango ingene bavuga sindagisikira nikizoba ari nkaco ca nyuma Mm.
nayo Eh.
ahandi byari bihasanzwe ugenda hamwe n'abandi uvuga hamwe n'abandi Ubu- mugabo ujya imbere turamubona urumva jewe ngifite ibindi sinobitamikira ko ntaraheza Mhm.
ibyo natanguye namaze ku- kuba negeranije ingene bizogenda Mm. ariko nubwo ibyo bitabo bitarasohoka abanditsi bataraba benshi cyane ku bijyanye na kahise n'imico y'ikirundi ah, hariho ibitabo by'ikirundi byigishwa mu, mu, mu mashuri y'intango muri primaire ah, ibitabo bivuga imigani amaratema rahino aragira gutya urabona bya bitabo nyine by'abana bakiri bato cyane Ha- naho nyine haracibonekezamwo ah, amajambo amwe amwe canke imigani imwe imwe kumbure naho nyine mu bandika ivyo bitabo bakwiye kuza bariyumvira imico uko igenda irahinduka kugira ngo nayo nyene ah, naho nyene ntibabandanyirize muri ya mico kama ishobora kuba itajanye n'amategeko mashasha ah, nk'ayo guha agaciro umwigeme Ah, ariko kandi tugarutse kuri ya majambo babandanyije kudushikiriza ku rubuga rwa facebook ah, reka tubandanye twihweze ayandi muri yo Ah, hariho uwanditse ati nta nkokokazi ibika isake zihari kuri ico mubivuga kwiki
kuri icyo nta byiyumviro ndabifise ko nuvuga mugabo ijambo urashobora no kubona mu rugo No- hari abantu bashobora kubakana umwe ugasanga arasohora amajambo ingirakamaro rwose uga ntataja hejuru ngo nigenzi kuvuga ayo majambo aritonda ararindira nakubwiye ibyo bya kera Eh, nsubire umva barihenjishije mu mugani w'ikizungu bambaye w'igifaransa bavuga ngo latisi tuse kireste ka ona tutugiye ututabandone la culture et tout ce qui reste ça on a tout oublié ou ka on a tout abandonné urumva nicyo gisigara mu burundi rero ntibarekura vuba ntibihuta urabyumva rwose gukuri kurabimbarira mugasi ishobora guca nsimbira ko ngire ntubu rero bigiye kumera uku bitegerezwa kumera uku umukobwa arazi kuvuga umugore arazi kuvuga umushyira imbere atwereke inzira ibyo ntabyo bagira cyane Mm.
urundi ntabyo bagira mu migani hoho ashobora nyene ariko uko niko ndabona ngo eh, mbega uwo mugani wawe subiramwo tuwumve neza usubire uwuvuge nk'uko uri Mm.
hano uvuga niko eh, ngo nta usubire nkokokazi ngo nta nkokokazi ibika isake zihari
Eh, barabivugana bakiri mu nzu urumva Mhm.
iyo sake ni wa mugabo iyo nkokokazi ni wa mukenyezi arashobora kuba uwo mukenyezi aba azi kuvuga ijambo neza cyane rwose gusumba n'umugabo birabujijwe ko ajya imbere yiwe ngo avuge barabivugana akamubwira n'inyana ajya kubivuga Mhm.
atabizi kubivuga nyamugabo mugabo umugore yamuhaye ibyiyumviro aragiye arabisohoye nk'uko yabimuhaye nk'uko yabimubwiye aho rero iyo byavuye twari ukugira ngo abeho guma mwubaha ngo mbega niyamurusha kuvuga ngo bizoheza bigende gusa ngo ntazoba kimukakaga ntazoca aja hejuru wa mugore wa naka yananiranye umwe avuga cyane rega ntibamwumviriza ayo majambo yavuze gusa baca bamuraba ko ari hejuru ko ariko araduga ko ashaka kuba hejuru ko ashaka gusumba uwo mugabo wiwe rero kwihuta mu burundi sinzi ko bikunda rwose cyane cyane ku migenzo y'ikirundi Mhm.
ntibihuta ahubwo ugasanga mu nzu iyo bariko barayaga barabyitondera barabivuga bakabyidogera ntiwashaka ngo ya ngaho baraturenganya muganda agenda ngo bivuga ati mwaraturenganije Mm.
ntawe ugenda kubivuga biguma uko nuko tubitunze Mm. radiyo ijwi rya amerika isamuranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tumira amate turagaruka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abatari bake harimo abakunzi b'ijwi rya amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda tubaka umwigeme n'umukenyezi amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko babona ko yumvikanamwo canke arimwo ukudaha agaciro abakenyezi n'abigeme ayo majambo rero mwamwe iyo migani mwimwe bayishikirije ku rubuga rwacu rwa facebook bamwe Ah, turiko turayihweza twihweza amamuko yayo ahaturuka ko vyagenze ico yasigura muri kahise mu mico kama y'u Burundi n'u Rwanda rero turi kumwe n'umutumire madame inyamushigwa lidwine yize akongera agakora ubushakashatsi ku bijanye n'akahise ah, k'u Burundi n'umwanditsi akaba aheruka gusohora igice ca mbere c'ibitabo yise iwacu i Burundi Ah, muri ivyo bitabo akaba agiye kuzovugamwo ibitari bike vyerekeye ah, amajambo avugwa mu mamanza hakorwa mu buzima bw'abantu nko kuvuga eh, ni ukuvuga nk'ubugeni o- kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye imana niwe ariko aradufasha kugerageza gutegera amwe eh, mu majambo canke imigani ya kera ico yavuga Eh, madame lidwine wotubwira hamwe mu um, mu majambo canke i- mu vyo uzo- uzovuga wavuze muri ico gitabo giheruka gusohoka iwacu i burundi ashobora gufasha mu bijanye n'ivyavugwa muri kahise amajambo avugwa mu manza tubwire muri make bimwe mu biri mu gitabo canyu
igitabo cacu harimo ubwa mbere kubona iyo umuntu ashaka kubaka ni urubanza rukomeye gira umuryango ni urubanza rukomeye wumva n'abantu abana bakuriye mu miryango iwabo umukobwa iwabo umuhungu iwabo mugabo hanyuma bati natwe tugira tugire umuryango igihe cyo kumusaba baraheza bakavuga ijambo tuje gusaba ubumwe tuje gusaba urukundo tuje gusaba umuvukano tuje gusaba umwumvikano bene ibyo iryo ni ijambo ryo gusaba nyene gusabwa se w'umukobwa nawe uwo yari se w'umuhungu kuko nta muhungu yisabira se w'umukobwa nawe agaca avuga ati babakiriye reka tuzobiraba ni mu mvugo y'ikirundi baraca hirya no hino aracari muto turacaraba n'ibiki ibintu nka bene ibi hageze ko yubaka baramuherekeza bara- bara- baramumushira mu kibanza yubatse hariho imanza ziba nk'izo umukobwa akaja- umuhungu akaja kubaka kwa sebukwe nibaza ko ibi bintu niwashaka ko ndabivuga uko ico gitabo kimeze biraja guteba bitesha umwanya hariho ijambo rero ryo gushikiriza ubwa mbere wa mukobwa iyo hageze kubaka bamuguhaye n'ibindi Baka- bakanavugana n'ibyo babaha n'ibyo bibaherekeza mu kubaka urwo rugo rwabo rushasha baracari bato babereka aho barima barereke ingene babaho ibyo ni rya kabiri rya gatatu iyo baronse wa mukobwa amaze igihe kwa wa mugabo wiwe azogenda iwabo ashitse iwabo naho nyene bazovuga ijambo turabakumbuje umwana niko babivuga mu kirundi turabakumbuza umwana araje kandi ubundi mugifise umwe mu- mufise dufise babiri ubu turabasangiye n'abana bacu turabazanye kubaramutsa ibyo rikagenda azoza babyaye wa rugo rushasha baronse umwana naho haravuga ijambo ko baronse umwana wa muryango wakuze uko bigenda uko umwana avutse baravuga amajambo umwana wese baramuvugira amajambo yavutse hanyuma hazoba irindi jambo risubira kuvugwa iyo hari upfuye hari u- hari upfuye ariko mbere y'uko dushikira upfuye hariho u- eh, hariho imanza bamara uja gusaba inka ikindi kintu basaba bakobeje kuko inka urazi nico niryo tunga ry'abarundi aho hambere mbere no mu myaka y'ubu baravuga amajambo ajyanye no gusaba inka umuntu aje gusaba inka aravuga amajambo akamusubiza inyuma kabiri gatatu hama bakazomugabira naho harimwo amajambo ibyo biri muri icyo gitabo Mhm.
hanyuma akaba rero rya jambo ry'umuntu as- a- a- a- aje gusaba mm, a- iyo hari umuntu yapfuye Mhm.
barabahoza barabagendera barabashyikiriza ko ubuzima ari uko abatanguye atari bo bakiriho Mhm.
ayo majambo nayo nyine aravugwa hakaba ijambo rero rikomeye Mhm.
iryo jambo ry'umuntu yapfuye asize abana baramwere abo bana barabereka itongo rya se aho ryagera inka zahase ubutunzi yari afise bakishyuza amadeni em, nako imyenda yari afitiye abantu bakazoyiriha abasigaye Mhm.
hakaba kandi n'ibindi by'uko uwo muntu yariko eh, bamweretse harabaho uwitwa samuragwa baramuvugira ko amagambo Mhm.
baramuha impanuro baramubwira ingene zo kwifata baramubwira ingene zo tunga abasigaye muri uwo muryango ingene azobafasha ingene azobarera ingene azoba umuhanuzi wabo Mhm.
nuko bigenda biramera Yego.
Eh, ayo majambo niyo novuga ari muri ico gitabo ca mbere iwacu i burundi Ego. Muri ayo majambo bayagezaho ego urakoze cyane rwose Mhm.
kuri ibyo nibyo nibyo natanguye kuko ijambo nasanze ari ryo mu burundi rirafite icyo rimara ego ryafise ugiye ico muri ibyo nabyo tugukubwira ayo majambo avugwa nta mugore ayavuga Mm, nivyo nari ngira nshike ko aho nyene rero muri ayo yose muri kahise rero yamye avugwa n'abantu b'abagabo eh nivyo nariko Atanga abarira abarira muri amuwe cyangwa akabarira umugenzi akabarira inshuti eh rero hahandi bavuga bati umugore nta jambo ry'iwe ngo nta jambo ry'umugore ni uwundi mugani bavuga nta jambo ry'umugore eh uwo mugore ngo arerura uwo mugore ntacyo yubaha uwo mugore agomba kuba hejuru azibagira ibyo ajejwe mu rugo Eh, kuri ico nyene madame Redwine tu- kuri ico nyene uvuze kijanye n'ayo majambo uwo mukenyezi mwavuze yuko kandi mu majambo yohava imburakimasi ab'imburakimasi Mm, kuri ivyo nyene muvuze Rero, mwavuze yuko u- muri ayo umukenyezi majambo navuze, nta muhungu nta mu- bamwe nta muhungu mwavu mukobwa, nta- eh, nta muhungu arimwo muri abo bavuga ayo majambo ariko kandi none uwo mukenyezi mu Burundi muri kahise nk'uko mwabivuze amajambo yavugwa n'uwo mukenyezi muri iki gihe canke nk'uko mwa mwabi mm, nk'uko tubibona muri kahise k'ivyo mwakoze mwarakoze ku bijanye n'ubushingantahe mu gihugu c'u Burundi umukenyezi araba umushingantahe mu, mu, mu mico y'ikirundi araba umushingantahe aratigwa kuba umwe mu bashingantahe Alo Madame Lidwine uratwumva?
byakunda Alo?
ugasanga muri izo manza zose twirirwamwo ni abantu b'abagabo
Ndakeka harimo ga- akabazo muri telefone ya Madame Lidwine reka tumugarure ku murongo wa telefone.
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga telefone yari yagoranye gato twariko turaganira n'umutumire wacu madame lidwine nyamushigwa Eh, turiko tura- twari tugeze aho tuganira ku bijanye n'amajambo avugwa mu mamanza ah, mu mico kama y'igihugu c'uburundi Eh, numva naye mbajije madame nti mu bitabo muri ko murandika muravuga amamanza ni amajambo avugwamwo kandi ko cyane cyane avugwa n'abagabo kuri icyo nyine nari mbajije nti muri kahise k'igihugu muri ayo majambo avugwa umukenyezi arashobora kuyavuga cyane umukenyezi arashobora kuba umushinga ntahe ko kenshi avugwa n'abashinga ntahe
ayo majambo avugwa minsi yose n'abantu b'abashinga ntahe nutagira musaza we nutagira se wabo aririnda uwundi muntu wo hanze akaza kuyamuvugisha mugajewe nasanze bibabaje umuntu araja gusaba umugeni w'umuhungu atabyaye ngo ni umukazana uwo mukazana aba wiwe gute hari n'aho aba atamuzi benshi barasaba abakobwa batazi rero urumva ko atari byiza na gatoya iyo bimenyera bikamenyerwa kuva kera abakenyezi bakavuga umuntu afite umukobwa akamwitangira akaba ari we amuvugiye amajambo niho byari kuba byiza kuko wavuga ijambo n'ibigoranye muri urwo rugo rushasha niwe ajya kubitatura niwe ajya kubyumvikanisha urumva ko si byiza na gatoya na dewe ndiko ndabikoramo birambabaza kuko hariho abagore bazi kuvuga neza amajambo ariko muri izo manza ntibabaho ijambo ngo bavuge ntasaba umugeni ntagenda kumutanga ku munsi w'umugeni nta mugore avuga ijambo yego ariko mu mamanza kenshi mu burundi iyo ngiye mu mamanza tuvuge nk'amamanza ya diporome yo kuronka impapuro z'umutsindo dusigaye tubona abigeme bivugira amajambo bo nyine byo byo byakigwa gute ko bitanguye kwibonekeza nk'ibisanzwe
kuronka impapuro z'umutsindo nuko yakoreye niwe ibyigwa yarabyiza arabimenya gushika aronka urupapuro rw'umutsindo ibyo erega sinavuze ko batavuga kuko batazi kuvuga barabizi neza abakenyezi barazi kuvuga ndazi ko hari abakenyezi bavuga ijambo kumva ko ari ijambo risamuye rimeze neza ego ariko ikibazo gihagaze ikibazo gihagaze ku kwemererwa kuvuga imbere y'abantu nanditse aho hambere iby'aho hambere uri kuranyuma Eh, ariko ikibazo Kandi- madame redwine ikibazo gihagaze Kandi- niba bemerewe niba bemere Bamwe bagaye bagira icyo batoyemo bagiye bati twavuye kure mugabo babone uko byari bimeze banegereye ego ariko ikibazo kiri aho aho niba bemerewe gufata ijambo ngo bavuge imbere y'abantu
kare na kare nakubwiye ko nagize nzi ngira mvuga uko ibintu byagenda Mm.
sinavuze uko biriko biragenda iyo biriko biraja ibyo sinabivuzemo na gatoya Mm.
hambere hahise byari bimeze uko uranegereye Mhm.
byari bimeze uko nta mukenyezi baha ijambo Mm.
ntawe nigeze numva hariho abantu benshi bari incabwenge mu barundi mugabo yaragenda bakihererana n'abantu baza kuvuga amajambo akamubwira ibyo ashaka gusohora kuvuga muri ayo majambo akagenda akabivuga uwo mugabo mugabo yabibwiwe n'umugore reka na bajya abagabo bajya kubivuga babibaza abagore abagore babo yewe mm.
narakoze urwego rw'abashinganahe Mm.
baragera ku bintu bibadidani bakagira ngo eh, turabiraza Mm.
turabiraza reka tuje kubyihweza tuje kubyihweza no kuvuga iki nabyo narabitohoye Mm.
hari ukuja kubaza abakenyezi babo babizi kuko baba babizi barabibona iyo byavuye n'uko byari bimeze mugabo uko ko kuko batarekurirwa kuvuga ijambo nibyo byatuma bataheza ngo ngo babahe iryo jambo ubundi barabizi zijya mpapuro z'umutsindo hajya bagiye mu yindi mu mu bundi buzima bitwa abandi aravuga ijambo rero bari- barisomera ibitabo baka- bagaheza bakabiburanira igituma nanditse ibi igituma byagenze uku igituma bya yoza kubituma uwundi kandi ari we yabikoze
Mhm. murakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone n'abanywanyi nabo nyine tubandanye kubaha ijambo twakira uwitwa remo remo uraho neza alo remo
yego muraho mwaramutse neza mwaramutse mwaramutse uratwumva neza Ah, ntabwo mbumva neza ndi ndi uganda ntabwo mbumva neza we rwose mwihangane pe nta kibazo tuduga ku ijambo Eh, oya ni muri- nta- ntabwo nge umuntu akurikira radiyo na na telefone konegisiyo ziracika niyo mpamvu nawe nda- ntaza gutanga igitekerezo kinyuranye n'ibindi nagiye mbumva nabakurikiye gake cyane gake cyane gashoboka eh telefone yakugoye nta kibazo Eh, urumva narizo na- na-
ura- uradutunga kumburengera na telefone icicika reka twakire uwitwa jean claude jean claude uraho neza muraho muraho neza cyane umwaka mushya muhire twese twese tuwusangire
wana nk'uko bisanzwe rero ndi ambasaderi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda Mm.
aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa ruhema ya mbere Mhm.
by'umwihariko mbanje kubashimira nubwo ntabonye umwanya wo kuba nabashimira mu biganiro byose twa- tumaze imyaka ingahe itatu turi kumwe dukorana muri isanga ndetse n'amakuru mutugezaho Mm.
baje kubashimira ko twabikoranye neza kandi twanabakurikiye neza gatanu kuri gatanu amajwi yazaga neza atomoye rwose adacikagurika Mm.
I- aho ibi muri ni ako karere iby'agaciro none gakomeye rero.
ya jean claude ikibazo cy'uno munsi ikiganiro cy'uyu munsi mucyumvira kwike
nibyo kuko imvugo z'iki gihe n'iza kera urebye harimo bikunda kubaho kenshi ugasanga hari nk'imvugo dushobora kuba tuzi ko dushobora kuba tuzi nk'ururimi rw'ikinyarwanda Mm.
ariko tukaba tutaruvuga neza nk'uko byabugenewe Mm.
ari ari naho usanga nk'umuntu ashobora no kuba yajya nko mu nama cyangwa ahandi hantu ugasanga avuze nk'ikintu akivuze nabi baramuseka Mm.
ahubwo ye mbona aho kugira ngo bamuseke cyangwa bamupfukirane navuge icyo kintu Mm.
uru- uko urwo rurimi aruvuga ahubwo bagakwiye kumukosora bakamubwira ngo wari uruvuge gutya cyangwa bakamuha ijambo kugira nawe abashe kugira ngo azikos- yikosore nawe abashe guhabwa uburenganzira bwo kubasha kuvuga mu ruhame rw'abantu Mm.
ahanini rero nk'igihe nk'umuntu wenda abazi nk'icyongereza ariko akaba akizi ariko ku buryo budatomoye akakivuga nabi gicuritse Mhm.
hanyuma yajya nk'ahantu nko muri rusange ahantu ashobora gutanga ijambo agahezwa Mhm.
ubwo guhezwa abadukurikiranye mu icyo ari cyo
Mhm.
U- ugasanga rero ugasanga ni ibintu biba bigayitse ahubwo mbona buri muntu wese yakagombye- yakagombye guhabwa umwanya nk'uko nk'ubu ndi kuvugira kuri radiyo ijwi rya amerika nanjye nkaba ari byo mvuga wenda nkabivuga bicuritse ariko mu- mukaba mwumvisha icyo nashatse kuvuga ndetse mukanabikosora bimwe cyangwa abadukurikiye bakumva icyo- icyo nashatse kubabwira ubwo rero kumva Ku bijyanye- mbona bakwiye kubi- yego ariko ku bijyanye n'amajambo nk'imigani twa nk'iyo two turavuga mu kiganiro imigani ijyanye eh, n'umukobwa n'umwigeme umukenyezi ah, ah, ashobora kuba atemerewe gukora iki na kiriya kubera imico kama yo byo bibivuze kwike
ibyo ngibyo rero nk'ibi nko- nk'uko n'ubundi turi nko muri viziyo cyangwa mu iterambere turi mu bintu by'iterambere nk'ubu ni- nk'urugero umukobwa ubundi mbere twari tuzi ko adagomba kwambara ipantaro tuvuka tuba tuzi ko umukobwa atambara ipantaro ariko ubu arayambara ni nk'uko n'ibyo bintu by'imigani cyangwa iki nk'aba baso- abasogokuru batubanjirije bagiye babitwigisha nk'umusaza rwose akicara akatwicara araba ari abahungu ari abakobwa akatucira nk'imigani akatubwira uko kera byari bimeze akadusakuza ugasanga n'ubundi n'abakobwa mbona ngewe badahejwe Mm, kuko n'ubundi ni na- ni nabo bagaruka bakabyigisha mu mashuri ahanini mhm, ugasanga ari kwigisha nk'ubuvanganzo mm, eh? ugasanga rwose n'ubundi mbona nk'itandu- nta tandukaniro ririmo rirerire navuga ko umukobwa nta kintu gihambaye yaba akora twakora bo badakora kuko n'ubu si umukobwa arajya afata gutya akajya mu munsi y'imodoka akayikanika akora ubusuderi mhm, ibintu rwose by'indimi rwose mbona abakobwa bacu b'abanyarwanda kikaba bari mu bindi bihugu wenda bitari hano mu rwanda mbona muri aka karere kacu ka ngoma mm, ndetse n'uturere twose mirongo itatu tugize igihugu cy'u rwanda mhm, ubona hose nta kibazo rwose bakora neza ibyo by'imigani ahubwo nibo ba mbere bagomba no kuyiducira mm. kuri wowe rero ubona yuko umukenyezi ah, ash- akwiye guhabwa ijambo haba mu mamanza ariyo yose agashikiriza ijambo nk'uko n'abagabo babikora
ni byiza cyane rwose kuko nk'urugero nk'ubu ndakunda guha urugero nk'ubu twebwe hano dutuye mu mudugudu mu midugudu yacu Mm.
cyangwa mu tugari tuyoborwa n'abadamu ndetse ahanini niyo dutoye nka- nka komite igize nk'urubyiruko cyangwa igize irindi tsinda abadamu usanga aribo benshi batuyoboye Mhm.
ugasanga umudamu niwe uhagarariye nk'ikibina n'ubagizitifu wacu w'umudamu ni umudamu w'akagari umukuru w'umudugudu ni uw'akaga ni- ni- ni umudamu Mhm.
mbega ibintu byinshi rwose hano ijambo ijambo bafite ijambo ijana ku ijana ntabwo bagomba guhezwa ahubwo bumve ko nabo ba- bashoboye bashoboye bakanguke bakore ba- tuyobore Mm.
Badu- du- tu- du- baduhe agaciro kangana na- n'abagabo ntitwumve ko ari abadamu abo Urakoze nabo cyane.
bashoboye nyine Mm.
ubwo rero nicyo nababwiraga Urakoze.
hano mu rwanda rwose Mhm.
abadamu bafite ijana ku ijana ni n'abayobozi ni n'abarimu abarimukazi Mhm.
ibintu bi- byinshi cyane nta murimo nakora nawe atakora rwose imirimo ubona du- iyo nkoze nawe arawukora urakoze cyane urakoze cyane jean claude tugaruke ku namwe mutumire murakoze ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro madame ridwin akabazo ka nyuma canke umugani wa nyuma two kwihweza eh, kumbure ushobora kuba ari no mu- mu- wo mu rwanda O, twavuze ku bijanye eh, n'uko kuntu abagabo bagenda bakabaza bakagira inama n'abakenyezi babo kugira ngo bafate umwanzuro bafate i- ingingo ku kibazo runaka hari u- umugani uvuga ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura hoho kumenga bavuga yuko umenga inama y'umugabo y'umugore eh, nta kamaro kanini nya eh, eh, ifise gahari kuri kuri iyo nama
Eh, ibyo biri muri bya bindi twavuga ba- ba- ba- kwari nko kumucinyiza ijambo uraryumva gucinyiza Mhm, mhm, kumubuza ngo ntaduge ntaje ahabona mhm, Eh, ubundi nanjye mvuga nk'uyu mugabo ahejeje kuvuga ibi byose arabishoboye Ni- arigisha araca imanza aravura arakora ubuzi bwose busanzwe buri mu gihugu ubwo hagera kuvuga iryo jambo ry'ikirundi bakamukumira urabona baracazirikiye muri bimwe by'ikirundi bya kera ubundi aho kuri uwo mugani bamubwiye ngo aragushora ntagukura mm, I- ibya- ibyo ajya kugusukamwo iwa- ntazobishobora kubigukuramo nicyo bivuga mhm.
kuri uyu mugani rero ndabona ko ahubwo abenshi n'ingorane zashika no mu migani yindi y'ikirundi imwe miremire urasanga abagore ari bo bakize abantu baguye mu kaga urabyumva Mm.
aho o, kwaro- kwaba ari ukumwigizayo ngo ntaduge ngo yohaba yohava aganza umugabo Mm.
yohava aba yishyira hejuru ubundi abakenyezi burya bashoboye byinshi cyane rwose niba ubwo rwavuyemo umukenyezi icyo kimwe n'urwavuyemo umuntu w'umugabo Mm.
ntiruhinyagara oya abakenyezi barashoboye byinshi cyane turagushimiye byinshi cyane none yonanirwa no kuvuga ijambo azi kubaka wumva bikunda Mm, nuko ari uko bamenyereye hajya baguma bababuza kuvuga amajambo gushikiriza ibi na biriya kwari ukugira bagume baca bugufi bagume bari ba- bagufi ataco bashoboye bwaba abakenyezi bashoboye byinshi cane
murakoze cyane rwose birumvikana rero nk'uko amajambo amwamwe twagiye turihweza koko arakumira umukenyezi arakumira umwigeme ariko nk'uko mwabyumvise m- madame leduni yabisiguye hari ibintu byo muri kahise bikwiye ku- dukwiye kuvavanura nabyo kubera nk'uko abivuze umukenyezi umwigeme arashoboye Eh, arashoboye kumbure mu- biranaboneka mu nzego z'igihugu abakenyezi barimwo kandi n'imirimo barangura rero hariho uburyo ah, umukenyezi akwiye kubonwa nk'umuntu ashoboye kandi ah, ashoboye gukora ikintu akakirangura neza nubwo imigani imwe imwe yerekana neza yuko yagiye aracinyizwa yagiye arashigwa ha ruhande ariko ibintu bigenda birahinduka akwiye gushigwa habona akwiye gushigikirwa akwiye gutegwa intege turashimiye cyane rwose umutumire wacu madame nyamushigwa nyamushigwa lidwine yize ibijyanye n'ubushakashatsi yarabikozemwo ni umwanditsi ah, afise igitabo cyitwa iwacu i burundi ni igice kimwe cy'ibitabo byinshi ariko arandika twizere ko mushobora no kumwitura mwifuza kumenya byinshi kuri kahise k'igihugu cy'u burundi n'imico y'u burundi turashimiye rero namwe mwese mwaduteze amatwi abashikirije ibibazo n'ivyumviro Ah, murakoze cyane ko aramwateramanye natwe nimero ni yindi nyene mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri facebook yacu naho nyene turabyakira kumbure tuzosubire tugire ikindi kiganiro twihweza ibindi vyokorwa mu kibano canke mu nzego mu mashure kugira ngo imvugo zimwe zimwe tuvavanure nazo radiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe na oriane itangishaka Ndabishi- ndabashimiye mwese
murakoze cyane
oriyani itangishaka urakoze ku kiganiro muri isanga utugejejeho nshuti